mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na jewe diana ninahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya amaganya ni menshi kuri bamwe mu barundi batararonswa ibyangombwa bibarekurira kubaho nk'impunzi muri tanzania tuhaheze umwaka n'amezi abiri batubarira ko bazoturosa ibyangombwa ariko kugeza n'ubu twararindiriye turabura abana bagomba badupfireko n'inzara kwa muganga ntibatuvura tugiye baca batwirukana nayo ikitavuzwe cyoco ni inzara iri mu kutwica uyu ni umwe muri abo barundi bamaze igihe bari muri tanzania ariko bataremererwa kubaho nk'impunzi muri ico gihugu adondagura zimwe zimwe mu ngorane bariko baracamwo iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko igihugu ca el salvador categetse ko abadiplomate ba venezuela bava mu gihugu cabo ni mu ntumbero yo kudashigikira kuba perezida nicola maduro ari ku butegetsi leta ya maduro nayo ibicishije ku mushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu yaciye atangaza ejo kwa mungu ko umudiplomate wese wa el salvador i caracas ategetse gutaha bitarenze amasaha mirongo ine n'umunani el salvador irongwe na perezida nayibe bukele ni kimwe mu bihugu birenga mirongo itanu vyatangaje ko leta ya maduro itemewe n'amategeko bishigikiye joan gudao yatangaje ko ari perezida w'imfatakibanza muri ico gihugu muri sudani amashirahamwe yagize uruhara mu myiyerekano yakuye ku butegetsi perezida omar al bashir batangaza ko atantambamye botera yobuza bashir kurengukishwa imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi bashir yakuye ku butegetsi n'abasirikare mu kwezi kwa kane muravyibuka yagirizwa na cpi ivyaha vya jenoside ivyaha vyo mu ntambara hamwe n'ivyaha vya kiremwa muntu mu ntambara mu ntara ya darfur intumwa inyuma uh, yo gukurwa ku butegetsi abacamanza ba CPI barongeye gusaba Bashir kurenguka kwiregura kuri ivyo vyaha vyose yagirizwa ariko abasirikare bari bafise ubutegetsi baranse kumutanga abantu bashika ku bihumbi amajana atatu barishwe abandi miliyoni zirenga zibiri barata ingo zabo kubw'iyo ntambara nk'uko bitangazwa na ONU ishami mpuzamakungu onu hamwe n'amashirahamwe yigenga barongereza ibikorwa vyo gufasha abasinzikajwe n'imyuzure y'imvura mu bice bimwe bimwe vyo mw'ihembe rya afurika imyuzure yakurikiye imvura nyinshi maze amezi igwa yarasinzikaje somaliya kenya sudani y'ubumanuko na ethiopia bakanagabisha mbere ko mu minsi iri imbere bishobora kuba bibi gusumba onu ishikiriza ko ibihumbi amajana vy'abantu bataye ingo zabo ibitungwa biharurwa mu bihumbi bihasiga ubuzima hamwe n'ubundi butunzi ubutunzi bw'abanyagihugu yens larek avugira igisata ca onu kijejwe imfashanyo arico oca mu mpfunyapfunyo avuga ko onu isaba imfashanyo amakungu yo gufasha abantu ntibahitanwe n'ingaruka z'iyo myuzurira zirimwo inzara ingwara hamwe n'ibindi radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kandi tubahaye ikaze kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe ku mugoroba kugira ngo mwumve ijwi rya amerika muja kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook yacu ni vowa radiyo yacu youtube nayo ni radiyo yacu vowa muratwumva atankomanzi kuri mwebwe mutwumva muri mu makambi atandukanye y'abarundi muri tanzania
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze tuyahere mu vy'impunzi z'abarundi hari bamwe mu barundi bakirondera ubuhungiro n'ivyangombwa mu gihugu ca Tanzania basaba leta kureka kudindiza ivyabo bakandikwa nk'impunzi abaganire n'ijwi rya Amerika mu makambi atandukanye nka Mutenderi bemeza ko bakomerewe kuko badashobora no kuronka ingene bavura abana bavuza abana babibwiye mugenzi wacu James Jovin yabagendeye benshi muri bo n'abahunze mu mwaka wa bibiri cumi n'indwi no mu ntango z'umwaka uheze kuva bahunze gushika n'ubu ntibararonswa byangombwa bibaranga ko ari impunzi mu nkambi ya mutenderi harimwo abarenga gato igihumbi n'amajana umunani mu bitigiri bitangwa n'ibiro by'abimukira muri komine kibondo zimwe mu ngorane zihangayishije abadafise ibyangombwa bibaranga yuko ari impunzi ni ukutaronswa ibiribwa ukutavurwa nk'abandi no kubura uburaro aba ni bamwe mu bavugiye yagiye kuri mikoro y'ijwi rya amerika nashice ngaha mu mwaka uheze haheze umwaka n'amezi abiri twarageze ngaha baca batangura kutwirukako ngo dusubire mu burundi tunyegera mu bantu kubw'ibibazo twari dufise tumaze kunyegera ha- turaguma ngaha tuja kwa mukazi batubarira ko bazoturosa ivyangombwa ariko kugeza n'ubu twararindiriye turabura abana bagomba badupfireko n'inzara n'ubu ntiturabona ico leta idukorera kwa muganga ntibatuvura tugiye baca batwirukana abana ntituronka umuti tubaha turinda kugenda inyuma y'ibijiji kuburondera kugira abana bashobore kubaho na twebwe nayo ikitavuzwe coco ni inzara iri mu kutwica twebwe batubwira ngo nitugende dutegereze ngo aho bizoshikira bazoduhamagara none twarategereye twarahebuye ahubwo tugiye kwicwa n'inzara tugiye gupfa tutanambaye uduhuzu twaduhereyeko twambaye ubusa kuva kino sindigera nja kwa muganga naragiye rimwe baca baranyirukana ngo nitugende ngo tuzane amafomu n'amakadi muri rusansuma yabaye mu kwezi kw'icenda uyu mwaka w'ibihumbi cumi n'icenda impunzi zose n'abasaba ubuhungiro bahungiye mu gihugu ca tanzania barambitswe imiringa no kwemezwa ariko gushika n'ubu ntibaramenya amaherezo y'ico gikorwa iyo bagiye kwitura mu biro vya hcr na leta ya tanzania baguma bababarira barindira ibarura twararikoze imiringa turayambara baradufotora ariko mu ivyo byose nta na kimwe twabonye baduha cerekana ko turi impunzi yego cyane naritabiye iryo sansu- iryo risanzwe kandi banyakiriye neza be n'umuryango wanjye wose igitanshimishije ni uko baheje kudufotora twese n'umuryango baciye batwanka batwaki- ba- ba- bareka kuduha ibyangombwa nk'ifomu hanyuma baca turunga kwa makazi gushika n'ubu nta na kimwe turaronka urabona kugeza n'ubu baratwambitse imiringa yibarura nta kintu baduhaye nka jewe nari nahunze narigorewe nagize ngo ndabibabwira bambwiye ngo ibyo ntibisanzwe mu bantu ngo abarundi ngo duhunga inzara ngo ntiduhunga ngo ngo amahoro arahari baguma batubarira ngo niturindire twararindiriye twarabuze ico bodukorera n'ubu turacategereje ariko ntitubona ikivamo izo mpunzi zidafite ibyangombwa zifise ico zisaba leta ya tanzania hamwe na hcr none rero twebwe icyo twosaba leta turasaba leta nka jewe ndi umukecuru naramugaye sinza guca ingero ndasaba leta yuko yompa byangombwa nk'uko abandi babibahaye nanje nkaronka utwonja nkaronka n'amahoro mu mutima nayo nahunze ndaba ngo ndonke amahoro nayo kuza ndibuka abana banje none leta ya tanzaniya irandiye turasabye rero yuko natwe boturosa byangombwa nk'impunzi kuko bandi barapokera natwe turaba N- n'abahora baduha utwo dufungura ubu ntatwo bakiduha kubera imvu z'uko bavuga yuko baronka kire ikwiye umuryango w'umuntu mu ntango z'ukwezi kwa cumi aho leta ya tanzaniya yasohoreye itangazo ryo gutahukana impunzi z'abarundi harimwo abarenga gato igihumbi n'amajana atanu batahukanywe ku nguvu mu batahukanywe harimwo abugariwe amakarata kubera impamvu zitandukanye n'abatari bwaronswe ubuhungiro naho biri uko abadafise ibyangombwa mu nkambi zose zandutanya rugushu na mutenderi barenga gato ibihumbi bine mu bitigiri bitangwa na hcr kuva mu nkambi ya mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu ca tanzania james jovini kubw'ijwi rya amerika James Jovni arakoze ivy'impunzi z'abarundi turaza kongera kubigaruka ko mu mpera za kino kiganiro tubabwira ivyo kwerekana imideri biciye mu nyambaro ariko imbere yaho tumira amate gato hama dutandukira havugwa mu Rwanda amafaranga acibwa abatwaye imodoka n'amapikipiki banyoye inzoga zirengeje urugero mu rwanda agiye kuza arunganira igisata ca mituweli gisahiriza mu kuvuza abanyagihugu muri ico gihugu mugenzi wacu asumta kaboyi atugire ku muriri w'ino nkuru umuyobozi ushinzwe ubwisungane mu kwivuza mituweli do sante mu kigo cy'igihugu cy'ubwishingizi rssb deogratias ntigurirwa yabitangarije abanyamakuru mu mahugurwa bashoje ku wa kane w'icyumweru gishize aya mahugurwa yari agamije gusobanura imikorere y'ubwishingizi mu rwanda ntigurirwa avuga ko kubera ubushobozi budahagije bwa mituweli mu kuvuza abanyamuryango bayo leta yafashe ingamba zo gushaka aho andi mafaranga yaturuka leta isobanura ko amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu acibwa utwaye ikinyabiziga yanyoye inzoga zirenze urugero rwashyizwe kuri zeru n'ibice zeru umunani azajya ashyirwa mu isanduku ya leta ajye kunganira mituweli leta ivuga kandi ko izanakura andi mafaranga mu bigo by'itumanaho ndetse n'azajya aturuka mu bikorwa byo gupimira ubuziranenge bw'ibinyabiziga bwana deogratias ntigurirwa avuga ko ubushobozi buzongererwa mituweli buzafasha abanyamuryango guhabwa ubuvuzi bugezweho dore ko muri iki gihe hari ibyo batabonaga kubera amikoro make mituweli iratuyoba hari ubushobozi tudafite nibaza ko rero abantu tuzajya tugenda dutera imbere gahoro gahoro hari ibiba bidashoboka si uko ibyo dukeneye byose tubasha kubibona niko nibyo nanone hatangiye bavuga ko mu mbogamizi dufite harimo imbogamizi y'ubushobozi budahagije ugereranyije natanze urugero rwa diyarize diyarize ubundi ikora ubuzima bw'umuntu we bwose ariko niba dutanga esheshatu kuko tuyobewe yuko zabumbye kubaho ubuzima bwose ariko aribyo mvuga uti ni ubushobozi buke mfite reka gusaranganye gutya mpereye kuri abcd tuzamuka leta ishyize imbaraga mu gukurikirana abantu bose batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha birenze urugero fatizo rwashyizweho mu kiganiro umuvugizi wa polisi yahaye ijwi rya amerika mu kwezi gushize yavuze ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani kugeza mu kwezi kwa cyenda polisi y'igihugu yari imaze gufata abantu magana arindwi batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha birenze urugero polisi ivuga ko ufashwe yanyoye ibisindisha birenze urugero imuca amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu ni ukuvuga ko mu kwezi n'igice abantu magana arindwi baciwe miliyoni zisaga ijana ajyanwa kunganira mituweli leta kandi isobanura ko umugambi wo gukumira abantu batwara imodoka banyoye ibisindisha idateze kuwutezukaho ahubwo iteganya mu gihe cya vuba kugabanya ibipimo yagenderagaho minisitiri w'ubutabera akaba ari intumwa nkuru ya leta johnson businge aherutse kubibwira itangazamakuru mu kiganiro cyahuje abanyamakuru na polisi y'igihugu mu mpera z'ukwezi kwa cumi ubu rero kampeyini ubukangurambaga burakomeje burakomeje ku muvuduko burakomeje ku nzoga hari utwuma bafite ku muhanda uhuhamo kakagaragaza igipimo cy'inzoga wanyoye ariko ibyo turimo tugerageza gukora nubwo icyuma gipima zeru n'ibice umunani muri iyi minsi iri imbere turashaka kuzagabanyaho gatoya tukagera kuri zeru n'ibice bine muri iyi minsi iri imbere ntabwo biri butinda ariko turifuza ko bidukundiye turashaka ko umuntu wanyoye rwose areka gutwara mu byatekerejwe byakongera amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza hanatekerejwe ko umusanzu umuturage atanga ibihumbi bitatu mu mwaka ushobora kuzamurwa gusa uyu mugambi ushobora kuzagorana kuko abaturage benshi usanga barihirwa na leta ababasha kwirihira nabo bakavuga ko bitatu ari byinshi mu mwaka hari ndetse n'abatekereza ko ahubwo ukwiye kugabanuka biba bigoye nyine ubwo utashyizeho guhinga ngo ukutuze kandi ufite n'abana mu ishuri wenda urihira ubu nk'umufite wenda uhirira wiga mu wa kabiri na yine nkatanga iyo ngayo cumi n'umunani ya mituweli ubwo ntaburamo n'utundi tubazo twinshi tw'urugo nawe uratubona biba ari nko kwiharangura ubundi ku buryo mwumva ko haramutse hagize ikiyongeraho byaba bigoye cyane mwumva mwaguma kuri bitatu ubundi ku bwanjye wanagabanya wanagabanya ku bahinzi biragoye bagabanyaho rwose nibwo byanyorohera nibura nka bibiri buri muntu ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwisungane mu kwivuza gitangaza ko mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri imibare y'abamaze gutanga ubwisungane mu kwivuza igeze kuri mirongo irindwi na kane ku ijana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi nawe we urakenuye tukiri mu gihugu cy'u rwanda ababa mu kigwa ca kirehe ni mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bavuga ko bahura n'ingorane mu kuronka ubuvuzi bukwiriye kuko ivuriro ry'ibanze rihari rikora ku murango gusa mugenzi wacu temistokre mutijima yarabagendeye maze adutegura ino nkuru abatuye ako kirehe basanzwe bagaragaza ikibazo cy'ibura ry'ibikorwa remezo by'ibanze nk'intambamyi ku mibereho yabo mu bijyanye n'ubuvuzi kuri iki kirwa gituwe n'abarenga igihumbi n'ijana habarizwa ivuriro rimwe ry'ibanze aya bakunze kwita poste de sante mu ndimi z'amahanga abahatuye bavuga ko ari bo ubwabo bishyize hamwe bararyiyubakira binyuze mu misanzu batangaga hanyuma leta iboherereza abaganga icyakora bakavuga ko amasaha y'akazi kuri iryo vuriro agiteje imbogamizi bavura kugeza saa cyenda ubwo bagataha bamara gutaha rero kuko nta muganga uba usigaye ngo avure nk'uwaba yafatwa bitunguranye ubwo akaba ari ikibazo duhura nacyo cyangwa nk'umubyeyi yafatwa n'inda agahura n'ikibazo nta muganga uhari ngo ahite amuha taransiferi agende serivisi ni nziza yaba ariko ikibazo dufite cy'ivuriro rya hano gukirehe ni ikibazo cy'uko nta muganga wa nijoro tubona abaganga bahavurira barataha nabo bagataha hakurya y'amazi ubwo ikibazo cya nijoro wafashwe n'uburwayi akabura ukuntu yakwivuza mu gihe hagize umurwayi ufatwa mu masaha y'ijoro kandi akaba arembye ku buryo atategereza ko bucya nta yandi mahitamo abatuye aha ku kirehe baba bafite uretse gufata ubwato bw'ingashyi bakamujyana ku bitaro bya kibogora aha ariko ntibiborohera ku buryo nk'ababyeyi bari ku ndabo hari n'ababyarira mu mayira bataragera kwa muganga yafashwe neza gutyo nijoro kubera nta muganga ngo amufashe baramujyanye abyarira mu kibaya bitera ingaruka ku ruhinja ku buryo barweje ikibogora rugiye no gupfa kubera nta muganga wari uhari ngo abe yamufasha umubyeyi yaba afashwe n'inda bakamujyana ko nta baganga baba bahari ngo bamufashe akabyarira mu nzira yamara no kubyarira mu nzira kubera umwana yabyariwe mu nzira nta baganga bagomba kumufasha ku mwana nawe uruhinja amaze kubyara bikamugiraho ingaruka aba baturage rero bagasaba inzego z'ubutegetsi kubongerera abaganga ku buryo haboneka n'abakora mu masaha ya nijoro ni uko bakongera abaganga hakaboneka n'abarara kugira ngo bafashe abarwayi bafashwa n'uburwayi butunguranye mwadushakashakira umuganga wa hano haba uhavuka ubwo dufite n'abanyeshuri bagiye barangiza kwiga ariko nta mirimo bafite si bo bakwiye kuvura ko batabihawe na leta yo hejuru umuganga niwe udushaka uwa nijoro kubera ko iyo tugize ikibazo cy'abana nibo baturushya cyane uburyo bamaze gufatwa kandi abaganga bakatubaye hafi kugira ngo badutabare turasaba leta y'u rwanda kugira ngo izaba idufashemo iduhe abaganga batwunganire kujya bakorana n'ijoro byadufasha inzego z'ubutegetsi mu karere ka nyamashiki iki kirwa kibarizwamo zivuga ko aya mavuriro y'ibanze yagiye yegurirwa abikorera ariko bakemeranya n'ubuyobozi uko bagomba gukoramo ku murongo wa telefoni bwana ntaganira josue michel uyobora aka karere mu buryo bw'agateganyo arizeza abo baturage ko icyo kibazo kigiye gukurikiranwa hari inama yo mu ishami ry'ubuzima ishinzwe guhuza ibyo bikorwa twasabye ko batumira ba rwiyemezamirimo noneho kugira ngo batange temitego zabo z'uburyo abaturage bahabwa serivisi ku manywa ariko baragaragaza uburyo nijoro byagenda ko umuntu ntabwo agira igihe arwara ashobora kurwara ku manywa cyangwa akarwara nijoro kuba barakivuze ubwo ni ugusaba ko dukora monitoringi tukabaza uwahawe ikibazo de sante impamvu atubahirije iryo bwiriza yahawe n'ababishinzwe abatuye ku kirehe baragaragaza ingorane zo kutabona serivisi z'ubuvuzi ziboneye kuri poste de sante mu gihe mu gushyiraho aya mavuriro leta y'u rwanda ivuga ko ikigamijwe ari ukugeza ubuvuzi kuri bose icyakora nta wabura kuvuga ko ibi bikigoranye bitewe n'inzitizi zishingiye ku mubare muto w'abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi mu rwanda imibare itangwa n'inzego z'ubuzima mu rwanda igaragaza ko kuri ubu umuforomo umwe asabwa kwita ku barwayi barenga igihumbi mu gihe umubyaza we asabwa kwita ku babyeyi hafi ibihumbi bine temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokre mutijima ucukorerwa mu ngata na mugenzi wawe claude ganza munyamagana wagiye kutubwira iby'imyubakire y'akajagari ibangamiye abanyagihugu bo mu mirenge imwe imwe y'akarere ka rubavu abayobozi nta bikorwa batabizi ajya kubaka buryo mu muhanda yamaze kuvugana nabo ugasanga rero kumuhagarika kuvuga bihita biba ubusa aba ni bamwe mu batuye mu kagari ka byahi mu murenge wa rubavu mu karere ka rubavu bavuga ko imwe mu mihanda yari yarakaswe mu gace batuyemo bitakiharangwa kuko abaturage bagiye bubaka amazu ntibatinye kwinjira no mu muhanda kugeza imwe mu mihanda isibanganye burundu ku buryo uhanyuze ubu atakeka ko higeze haca umuhanda by'umwihariko ni ikibazo cyihariye muri murenge wa rubavu kuko iyo umuntu yubatseho gatonya akabura nta muntu umuhagaritse yafunga umuhanda akabura nta muntu umuhagaritse n'uw'inyuma ye agahita afunga umuhanda umuhanda ukabura asibanganye burundu ariko icyo kivamo yuko usanga abantu bamwe baragiye bafungirwa amayira bakaba bari kugenda bazenguruka hepfo umuntu ashatse kugira ngo agere mu karitsiye atuyemo arazenguruka agakora urugendo rutari munsi y'ibirometero nka bitanu kandi akagombye kubona ivene ihinguka mu yindi iyo mihanda yose yarafunzwe ni ikibazo dufashamo tukabona imihanda yafunzwe ko yafungura uvuye aha mu murenge wa rubavu havuga kwigarurira ahagenewe imihanda bakahubaka amazu cyangwa ibipangu byayo hari ahandi naho usanga bitwikira ijoro bakubaka uretse ko hari n'aho bubaka ku manywa y'ihangu nko mu mirenge ya rugerero na gisenyi kandi nta byangombwa bafite aho waheruka guhabona igipangu gusa wongera kuhanyura ugasanga hahindutse amazu y'ubucuruzi cyangwa hatangirwa izindi serivisi ibi wabibona neza witegereje nko ku muhanda uca ahazwi nko kwa rugendo ukomeza muri gare abakurikiranira hafi imyubakire muri aka karere babona uko amazu akomeje kubakwa hatisundwa igishushanyo mbonera ngo bamenye icyo buri gace kagenewe ahazaca imihanda ahagenewe inzu z'ubucuruzi z'amagorofa ahagenewe inganda amasoko n'ibindi basanga ari igihombo ku muturage ubwe no ku gihugu muri rusange kuko bidindiza iterambere imyubakire nk'iyi kandi ntibura kugira ingaruka ku bandi baturage nk'aba bafungiwe imihanda nkanjye nitanzeho urugero iyo mvuye mu mujyi ntashye nishyura amafaranga magana atanu kuri moto kubera yuko urugendo rwabaye rurerure ariko mu gihe utuye imbere yanjye yishyura amafaranga magana atatu urumva ni ikibazo nyine iyo uteze umumotari uvuye nko mu mujyi kandi utuye mu ivene ya kabiri ya buhuru agufata nk'umuntu usubiye mbugangari bitewe n'uko ugenda ugakora kurusi ndende igiciro kiriyongera niwe yari turi basaba magana atandatu rimwe na rimwe akanga no kukakugeza hariho kandi n'abandi batewe inkeke n'uko isuri n'amazi y'imvura ashobora kuzabasenyera kandi biturutse kuri bagenzi babo bubatse mu kajagari uyu ni umwe mu batuye mu kagari ka gisa mu murenge wa rugerero uvuga ko iki kibazo amaze imyaka irenga ine akigejeje ku nzego z'ibanze kuva kuri komite y'umudugudu atuyemo kugeza ku rwego rw'akarere ndetse na polisi yarayimenyesheje abinyujije mu mabaruwa atandukanye yanditse twaboneye kopi asaba gukemurirwa ikibazo nasabye ibyangombwa byubaka ba enjenyeri babo baza gukora isuzuma baza gusanga ko aho hantu ari aho kubakwa barampimira ndahubaka bansaba ibyo nagombaga gukora byose ndabikora uyu munsi tuvugana iyo nzu ntuyemo ariko hari twageranye amasezerano y'uko bagomba guca umuhanda imbere y'iwanjye noneho bageze mu guca umuhanda basanga harimo amazu abiri noneho y'amazi akomoka muri wa musozi wa rubavu amazi akomoka ku myubakire y'abantu batari barahawe ibyangombwa akaza yagera iwanjye akirundirira iwanjye akansenyera inzu ubu tuvugana maze guhomba amafaranga ari hejuru ya miliyoni eshatu ndababaye cyane kuko kuba umuntu ahora asiragira aza mu kibazo kimwe kandi cyakagombye kuba cyarumvikanye cyarakemutse mu ntangiriro z'uyu mwaka ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bwari bwafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byo kubaka mu mirenge yose kuko igishushanyo mbonera gikwiye kuba gikurikizwa cyari kitaraboneka mu kiganiro ubuyobozi bw'akarere bwahaye itangazamakuru mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ingingo y'imyubakire y'akajagari yagarutsweho ndetse meya gilbert habyarimana yavuze ko hagiyeho ingamba zo gukumira no gukurikirana abubaka mu kajagari none ko n'ubu iyi myubakire ikigaragara izo ngamba zaba zitanga musaruro ki meya gilbert habyarimana ashusha nk'uwemera ko bishoboka ko bamwe mu bayobozi bahabwa amafaranga bakemerera abaturage kubaka uko bishakiye izo ngamba ni ubugenzuzi bukomeye muri iyi minsi burimo bukorwa hirya no hino mu mirenge ariko hejuru y'icyo ngicyo ni no kuzamura uruhare rw'abaturage mu gukumira ibikorwa nk'ibyo ngibyo bibangiriza imiterere myiza y'umujyi ariko nanone ni no gukurikirana abayobozi babirebera kugira ngo babihanirwe cyane cyane ko tuvuga ko buriya iyo byakozwe kuriya ntabwo abo bayobozi bari aho ngaho tubitandukanye bitandukanye n'uko baba bakiriye yeza ndonke mu buryo butandukanye kugeza ubu hari abari babikurikiranwaho cyangwa byari byagaragaraho abayobozi batangiye gukurikiranwa cyane cyane mu buryo bw'imicungire y'abakozi hariho n'abayobozi b'imidugudu ubu bagiye bari kugenda birukanwa kubera icyo kibazo muri rusange uturere turimo n'aka ka rubavu tuvuga ko dutanga uruhushya rwo kubaka ahantu hemewe n'amategeko kandi hasuzumwe hifashishijwe igishushanyo mbonera ariko hamwe na hamwe amazu atari make akomeza kubakwa atujuje ibisabwa kandi ntiyubakishwe ibikoresho birambye kuko bubaka basa nk'abasiganwa n'igihe ngo bizamenyekane zuzituwe ahari bitume batazisenya claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ry'amerika iyo nkuru ya claude ganza munyamagana mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu kome mu kanya ya nkuru nayo nabemereye yo mu ikambi ya mahama mu by'imideli
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
abatari bake iyo umuntu avuze ikambi bumva ko ari ubuzima burimo amaganya gusa yamara mu ikambi ya mahama mu rwanda rimwe impuzi z'abarundi siko bimeze harugaruka rwahisemo kwiga gutambuka no kwerekana imideri mu nyambaro babyita defile de mode mu gifaransa abo baremeza ko bitoroshe kubikora mu ikambi y'impunzi kubera ubukene buharangwa ariko bakavuga ko bagerageza kugira ngo biyibagize ingorane barimwo ijwi ry'amerika ryabagendeye rice kumenyesha amakuru wabo ucu pierre claver niyo nkuru ntabwo turarepeta nanjye kubereka imyambaro y'abamodo Gracia ni akana k'agakobwa katarashikana imyaka cumi we n'ababyeyi biwe bahungiye mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda ariko yiga gutambukira ifyeri yambaye agakanzu k'igitenge ibyo bita mu gifaransa defile de mode aramaze no kumenya ico uwo mwuga usigura nyine ni umuntu agaragaza impuzu ukuntu ziba zimeze kugira nu- n'uzishima azozigure cyane biraryohera biri mu maraso na bagenzi we barimwo akisa basa n'abanganya imyaka ni nk'uko utwo twana twambaye ipantaro n'amajipo y'igitenge agasakoshi mu ntoki n'inkofero ku mutwe bamwenyura bati ibi n'imboneka rimwe ku mwana w'impunzi twari ko turagira ikirori dutambuka nk'abamodo numva binyoheye cyane je kubera mbona nyene abazungu nk- sinari bizi ko nzo- ko nzogera imbere nk'uku nkabona abazungu ndiko ndatambuka imbere ndabikoze ce banshima nabo baryoherwe impuzu y'igitenge nye nziza ibereye uwo mwana w'umuhungu nawe afise imyaka cumi n'umwe yambaye ikabutura ry'igitenge n'inkoni mu ntoke mu gutambukira ifyeri jewe ibi nagize nibyo bamodo nyene niyumva nyene ko ndimo ndagenda neza atabwoba aboco kimwe n'abandi bagize umugwi w'abagera kuri mirongo ine witwa top family modeling agency umumenyereza wabo iradukunda Guy merci avuga ko ibyo gutambukira ifyeri no kumenyekanisha imideri yavyumvisemwo kuva atarahunga igihugu namye nshaka kumva yuko nanjye noba manke ageze ku rwego rwo hejuru ariko ubuzima buza kunyankira nisanga mu buhungiro ariko nkavuga ati none nzogira gute reka mbandanye kumbura imana yabishisha mu ntuze yayo nanjye nogera aho nshaka hama intego yacu dufise ni mu kwerekana yuko même si nous sommes des réfugiés turashoboye dukora ivyerekeye kumurika impuzu imideri tumaze kwerekana ibintu vyinshi twageze muri fashion week baratangaye kubona abarefugee bakoze ibintu nk'ibyo impuzu z'ibitenge baba bambaye zishonerwa muri atelier iri mu ikambi y'amahama nyene yashizweho n'ikigo gifasha impunzi z'abarundi mezo shalom abo basore n'inkumi hamwe n'abana bemeza ko iyo izo mpuzu ziguzwe babukura mu cibo yamara biranabafasha kwirinda ubuhumbu ziragurwa cyane abana turiga hari ibyo idufasha mu byerekeye amakaye ni ibintu bya mbere bituma ugwaruka ruhura ugwaruka rukamenya ingeso nziza ariko ndakoresha nkwenuma sindabereka modelingi gusa nk'iy'impunzu ahubwo ndabumvisha umumode nyakuri muri sosiyete mbega abaho gute si wawe ndaja kugwana si wawe ndaja kunywa ibitabi afise kwitwara gute muri kominote karite bakuziko mu ngeso nziza nico gituma abajene vrema turagerageza kugira ngo nubwo turi muri ubu buzima urazisanga bigoye hari ababona yuko ubuzima bwa bankiye ati reka tugende mu biyayuramutwe reka tugende mu mu rumogi mu bintu nk'ibyo ariko ndabona yuko benshi bariko barabyitabira ni benshi abajene benshi baguma bansaba yuko boza muri model naho biri uko intambamyi zozo ntizibuze kuko bakorera mu buzima butoroshe bwo mu ikambi y'impunzi ni kenshi usanga ducererwa mu marepetition bivanye n'uko yabuze amazi yagiye gutondera amazi bivanye n'uko muhiri wabo ntibimeze neza Eh, navuga yuko imibiri usanga tuba dufise si nk'iyayindi y'aba bandi dusanzwe tuzi ariko petit a petit loiseau fait son nid turibaza yuko natwe bwe tuzogera ahandi hantu nico gituma tudashobora gucika intege ego turasonza ariko tukavuga ati me mbega twokora iki kugira ngo tuze tuve muri ino nzara niyo reve dufise intego yo kurwanya ubuhumbu mu rwaruka bayihuriyeko n'umugwi w'abavuzi b'ingoma witwa intayesha ku karanga urongowe n'uwo mutama imbere y'uko tuganira abanza kuducishiriza ko ku gahogo kiwe ngo intahesha z'iwacu mukomere dukomeza akaranga twahoranye intahesha z'iwacu guma gumuco twibuka akaranga twahoranye twibuka akaranga twahoranye ngo twibuke igihugu c'iwacu intahesha z'iwacu guma ku muco twibuka akaranga twahoranye twibuke ikiyaga tanganyika intahesha z'iwacu uri kubwira iki abantu nk'abo aho mba ndiko ndabwira ah, bene wacu turi kumwe ngaha ibyo dukora byose n'ibyo turi mu mu bintu by'umuhangayiko ariko twibuka iyo twataye uruzugi hariya mu gihugu cacu turavuza inanga turavuza amakembe turavuza imini ni byinshi n'imyironge turafise muravuza n'ingoma turavuza n'ingoma z'abatimbo wa- watubonye hajya ah, biraturinda gusamara benshi aho bokwirukiye mu bintu by'ibiyobyabwenge cyangwa mu bintu bibi by'ubusuma baraza tugahurira hamwe tukavuza ingoma hanyuma twaheza tukagira inama eh, nuko mbere tukigisha n'urwaruka ruriko rurakurira ngaha kugira tu- rumenye umuco kama w'igihugu cyacu cy'u Burundi mahama ni kambi irimwo impunzi z'abarundi zirenga hagati y'ibihumbi mirongo itandatu igice kinini kigizwe no guharuka abatwara iyo kambi haba ku ruhande rwa leta y'u rwanda canke rw'impunzi baremeza ko hakwiye kubaho ibikorwa byinshi byaba inkino utugenegene akaranga n'ibindi byofasha kurinda ubuhumbu mu guharuka bikagarukana n'icizere muri abo barundi pierre clavin nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru rakenewe niyo kuri wowe duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwateguriwe mwongera mushikirizwa na Jewe Diane Nahazuye ndabakengurukiye ko mwaduteza abidi yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu na Engineer Joe bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma reka tuze gusubira igihe c'isaha cumi mu kiganiro muri isanga mu kurindira mururanirwe mu vyo murimo vyose